Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashintan Diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashingtan Diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. guyyaan har'aa bitootessa lama barrisaa kuma lamaaf digdama keessummeessituun keessan har'aa aan jaallanne gammadaata.
karoorri dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan kooriyaa kaabaa har'as misaayiloota fageenya dheeraa yaaliidhaaf lama dhukaastee jirti jedhama matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Itoophiyaa keessatti har'aa ayyaannaa du'aa kabajamee jira gabaasa finfinneef maqalee irraa nu dhaqqaban qabna mootummaan naannoo oromiyaa miseensa hojii raawwachiistuu abaa'u obbo abdii raggaasaa too'annaa jala oolchuusaa beeksiseera oduu booda gabaasa qabna miseensi waa'ee ijaarsa laga abbayyaa irrattis gabaasa ka biroo qabna hanga xumura sagantaa keenyatti ni waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
dhimma hidhaa laga abbayyaa ilaalchisee walga'ii Itoophiyaan ittiin hirmaanne dhiheenya geggeessame jedhame booda ministiriin dhimma maallaqaa yuunaayitid isteets ibsa baase Itoophiyaan ka komeen ilaaltu ta'uu sanbata dabre kana beeksistee jirti gabaasaa guutuudhaaf tujube.
hidha laga abbayyaa ilaalchisee walga'ii itoophiyaan irratti hirmaanne jedhametti aansuudhaan ministiriin maallaqaa yuunaayitid isteets jimaata darbe jechuun guraandhala 29 bara 2020 galgala ibsa ni baase. ministeeronni dhimma alaa bishaaniif jallisii akkasumas enerjii itiyoophiyaa ibsa sana komee guddaan ilaaluu isaanii beeksisan ibsi ministirii dhimma alaan ba'e sun itiyoophiyaan ittisa laga abbayyaa bishaaniin guutuuf akkaataa bishaanichitti gadhiisamu irratti qajeelfama qopheessuuf mariin jalqabaa xumurameeraa ibsa jedhu hin fudhattu jedha ittaansuudhaanis waashingtan diisii keessatti wuxnee masriin mallatteessite jedhame ba'ii marii biyyoota sadanii miti. marii dhimmoota teeknikaas ta'e qabiyyee seeraa irratti mariin geggeessamu hin xumuramne itiyoophiyaan qajeelfamni akkaataa bishaan jalqaba itti guutamuuf gadhiisamu kan qophaa'u biyyoota sadan qofaan ta'uu ejjennoo qabdu dursite beeksifteetti jedha ibsichi itiyoophiyaan ittisa laga abbayyaa bishaaniin guutuu ka jalqabdu baatii waxabajjii dhuftu ta'uusaaf madda ibsaa ishee jalqabaas xumura baatii muddee dhuftu yookaan amajjii irratti kan jalqabdu ta'uu aangawoonni ishee beeksisanii turan gama biraan. Itoophiyaa Masriif Sudaan gidduutti marii geggeessamu taajabdummaan akka hordofu ibsamee ka ture ministeerri dhimma maallaqaa yuunaayitid isteets sanbata darbe ibsa baaseen ministirichi dhimma maallaqaa ameerikaa istiiven manuushin xumura torban darbe ministeerawwan dhimma alaaf dhimma bishaanii masrii waliin waashingtan keessatti wal arganii mari'achuu isaanii tuqee tattaaffii hanga ammaatti godhamellee galateeffateera. masriin waliigaltee sana mallatteessuuf qophee ta'uuf murannoo isheen qabdu ni ajaa'iffanna ka jedhu ibsi ministirii dhimma maallaqaa ameerikaa kun itiyoophiyaanis marii biyyoolessaa itti fufuun akka irra jiraatu kan hubatu ta'uu ibsee waliigaltee sanas hatattamaan haala mallatteessuu ishee dandeessisuun hojii jalqabde ni xumurti jechuun yuunaayitid isteets kan abdattu ta'uu beeksiseera akka waliigaltee kaa'ametti jedha ibsi ministeera maallaqaa yuunaayitid isteetsiin sun biyyoota toora laga abbayyaa irra darburraan miidhaan akka hin geenye gochuuf jecha yaaliin dhumaa akka hin godhamne ittisa laga abbayyaas bishaaniin guutuun akka hin jalqabne yaadachiiseera.
mootummaan keeniyaa lammiilee biyyattii chaayinaa wuhaan keessatti sababa vaayirasii koronaaf karaachii ba'an dhabaniif akka fala barbaaduu jalqabe himee jira ministeerri kaabinee fayyaa keeniyaa mootummaan jara kana achii baasuudhaaf fala hedduu barbaadaa jira jechuun dubbate galmoo daawwittuu naayiroobii irraa gabaase.
Mutaayi Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa biyyi isaanii keeniyaan lammiilee ishee waan chaayinaatti sababa koronaa vaayirasii karaa biyyatti deebi'an dhaban deebisuuf akka jirtu dubbatan ministeera kaagween kalees mootummaan lammiilee keeniyaa dhibba ta'an maatii isaanitti deebisuuf fala dha'aa jira jechuun dubbatanii jiru. akkas jedhu ministeer kaagween imbaasii keeniyaa chaayinaan jiruu fi waajjira hajaalaa keeniyaa waliin ta'uun akkatti waan kana raawwannu akkasumas ammoo rakkoo alas mudatuu malu akkamitti akka furru itti yaadaa jirra yoo warra achitti hafe fidnu mara wal duuka biyyatti hin deebisnu isaan keessaa ka dhukkubsate yoo jiraate warra kan faalu waan maluuf kanaaf of eeggannoodhaan itti deemaa jirra jechuun dubbatu. Mr. Kaagween waan lammiilee chaayinaa 239 jimaata darbe kana xiyyaaraan naayiroobii seenanis gaafatamaniiru yoo deebisanis lammiileen chaayinaa kun kutaa bulchiinsa waan keessaa akka hin dhufne eeranii ammas qofaatti adda baafamanii haalli nageenya isaanii ogeessota fayyaatiin hordofamaa jira jechuun dubbatan. Kanumaan ol qabatees mootummaan Keeniyaa jimaata darbe xiyyaarri saawus chaayinaa akka naayiroobii seenu eeyyamuun isaa biyyattiitti dheekkamsa kaasee jira. Gartuu waajjiraalee mootummaa dabalatee dhaabbileen hedduun waan kana kan morman yoo ta'u yoosumas waldaan ogeeyyii seeraa Keeniyaa mana murtiitti mootummaa irratti banee. Manni murtii olaanaa Keeniyaa balalii xiyyaaraa Chaayinaa gara Keeniyaa dhufu kamuu akka dhaabbatu ajaja dabarsee jira. Pireezidaantii Keeniyaataanis waa'ee weerara kooroonaa vaayirasii ajaja dabarsanii jiru. Keeniyaattaan rakkoo mudate kun biyya hundatti waan mul'ate waan ta'eef balalii xiyyaaraa dhaabuun falamitii jechuun dubbatanii dhimma kana kan hordofu koree ministeerotaa tokko hundeessanii jiru. Kanaafis egeriyoo balaliin Chaayinaa gara Keeniyaatti taasifamu jalqabu fayyaa karaa deemtotaa kan qoratuu fi warra dhukkuba kanaan qabames kan yaalu hospitaala biyyattii keessa jiru tokko addatti bahee akka hojii kana hojjetu ajaja dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
Karaa gaa jirtan as Waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama lama irratti argame dabalee koronaa vaayirasii agammaatti addunyaa irratti namoota kuma sadi ol qabate ofirraa dhaabuudhaaf biyyoonni addunyaa hedduu carraaqaa jiran. Kooriyaa Kibbaa biyya ishee keessatti namoonni dhukkubichaan haarawaa qabaman dhibba ja'a ta'uu arra beeksistee jirti. Irra caalaa daddarbuu vaayirasichaaf kan maqaa dhaaman hoogganaan gurmuu amantii biyyattii tokko dhibee gama isaaniitiin dhufeef dhiifama gaafatanii jiru. Aangawoonni biyyattii immoo hoogganoonni gurmuu amantii sun akka vaayirasicha hin babal'anne aangawoota mootummaa waliin hojjechuu dhiisuu isaaniitiif akka himannaan lubbuu ajjechaa irratti banamu abbaa dangaa biyyatti gaafatanii jiru. Gama biraatiin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ka gurmuu waa'ee dhukkubichaa to'atu hoogganan ittaanaa pireezidaantii biyyattii Maayik Peensi wajjin har'a kan wal ga'u jiru ta'uun himamee jira. Kooriyaa Kaabaa har'a misaa'iloota fageenya dheeraa furgugifaman lama yaaliidhaaf dhukaastee jirti. Gama tokkoon dhukkuba koronaa vaayirus daangaa ishee seene dura dhaabbachuudhaaf yeroo raafamaa jirutti gama kaaniin immoo misaa'iloota kana dhukaastee jedhamee jira. Waraanni Kooriyaa Kibbaa akka jedhutti misaa'iloonni Kooriyaa Kaabaa har'a dhukaastee kun fageenya kiiloomeetira dhibba lamaaf afurtama furgugifamuudhaan galaana gama baharra qubatan jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan naannoo oromiyaa rakkoolee nageenyaa bakka garaagaraatti uumamee tureen walqabatee miseensa hojii raawwachiistuu abo obbo abdii raggaasaa to'annaa jala oolchuusaa beekseera addi bilisummaa oromoo gama isaan namoonni jalaa hidhamanii turan keessaa saddeet gadhifamuu fi obbo abdiin. Maaliif akka hidhaman akkasumas eessatti akka hidhamanii jiran hanga ammaatti hin beekne jedhee jira. Muktaar Jamaal gabaasa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo hooggantoonni isaa ol aanuun shanii fi miseensota biraa dabalateetiniin namoonni sagal mootummaadhaan to'annaa jalaa oolanii jiru jedheetiniin himachuu isaatiin wal qabatee raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaafiin kan dhiyaateef bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota dhaabichatti hidhata qaban keessaa nama tokko qofa obbo Abdii Raggaasaa rakkoolee dhimma nageenyaa. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatitti mudataatiin jiraniin walqabateetiin waan shakkeef to'annaa jala oolchuu isaa ibseetiin jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaa garaatitti gaaga'amiinsa nagaaf tasgabbii dhabuu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin walqabatee namoonni shakkaman dhaaba kamiyyuu keessaa taanaaniin to'annaa jala galaatiin jiru jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo keessaa inni Abdii Raggaasaa jedhamu isaa fi isaa wajjin wal fakkaatu namoonni qonnaa seeraa jala oolan akka jiran kaasaan nageenyaas dhimmicha hordofaa akka jiru odeeffannoo amma qabnu duraati jira. Kana duwwaa osoo hin taane bakkee garaagaraattis warri paartii koongireesii biyyaalessaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas paartii badhaadhinaa keessaas gocha kana keessatti qooda fudhataniiru rakkoo seera kabachiisuu wajjin wal qabatee yookaan dhiibbaa mirgaa wajjin wal qabatee lubbuu fi qabeenya irra ga'aa ture sanaa wajjin wal qabatee harka keessaa qaban jedhaman uffannaa seeraa jala oolan jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota sagaltuna jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan walqabatee kan gaafanne dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa moottan saddeettan gadi lakkifamuu isaanii ibsu.
Namoota sadarkaa qabaman keessaa warri kaan gadhiifamanii isa qofatu hafee hagammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf yaalii gooneen hin milkoofne maatiin isa ta'uu abukaatoon isaaf dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nuti quba qabnu.
Akkaataa turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettan maaltu jira?
Homaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaa hambisanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan.
Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageettaniif irra geettan?
Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqan illee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii nama tuudhee irra ga'uu hin dandeenye.
Tariiti yaadni kanaan dura kaa'aatiin ture keessaa torbaan darbe koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu hiikaatee ture. Yaada akkanaa kanaan waan wal qabatu isinitti fakkaata?
Yakki kun beektaa kan biyya kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbee immoo isaanumtuu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Eenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatu akka hin qabne nu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namanne jechaadha.
Obbo Toleraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleelleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutu hojjetamaatiin jira jedhan adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moo miti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Kuni gochaa ogummaati. Ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabuu qabaa kan jedhu isaan jaarumsituu ibsatti laatanii gaarii ta'a malee qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabame moo hin qabamne sakatta'iinsi gaggeeffame sun seeraan waraqaan mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessan qabu. Dirqama isaas miti kun kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeeffame yookaan sakatta'iinsi sun irratti gaggeeffame waan seeriyyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuun erga isaati. Poolisiin sanaaf deebii laachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eefitu warruma qabiinsa sana gaggeessa irraa qulqulleeffatanii gaarii ta'a.
Haala amma to'annaa jala oolaa jiran jettan keessaa kan isin naakaasan obbo Abdii Raggaasaati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hooggantoota ol aanoo nama shanii fi miseensota gara biraa nama afur walumaa gala namoonni sagal mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin ture. Namoonni kun immoo deebifamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa sun adda hamma baafatanitti moo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef.
Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaasaa jedhamu kun rakkoo sana harka keessaa qaba. Miidhaa ga'aa ture wajjin kan jedhu sanaan keessa kan jirurraa kan ta'e namooti biraan namooti paartiin sun maqaa isaanii dhoohee beeksise gocha sana keessa jiru kan jedhutti wanti shakkame hin jiru. Tarii egaa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiranii yoo seeratti dhiyeessu warra taa'aniin immoo. Shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'u qulqullaa'ee bellakkifamu. Wanti hodhee hojjetamaa jiru garuu gama kamiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan ragaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa. of harkatti bilcheesseedha poolisiin kan inni seeratti dhiyeessuuf galmi itti qulqulleessuuf deemu jaroonnis kababa kanaaf ta'uu danda'a kan isaanii kaasanii malee to'atamuu isaasaniin kallattiin dhaga'e namuma obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganne.
Obbo Abdii Raggaasaa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol'aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa Eertiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galan yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniititti illee waraana adda bilisummaa Oromoo waboo ol'aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turanillee himamaaf gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 nu biraa ammoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 45 darbeera. qophii ispoortii. Qananiisaa Baqqala dilbata kaleessaa maaraatoonii Londanitti reekordii haaraa galmeessisuun injifateera oduu ispoortii har'aaf gara soraatti deebina.
Lambabaru Xoole bara 2019 mo'ataa haaraatti baran ammoo Qananiisaa Beqqaleeti. Qananiisaan maraatoonii kiiloomeetirii 21 wayitanaa sa'aatii tokkoo fi maayikiroosekendii 22tti moo'e. Qananiisaan maraatoonii tana taganne dabree namganne dabre moo'e mo'ataa haaraarra daqiiqa tokkoo fi sekendii 18tiin caalee reekoordii haaraa argate. Mo'ataa haaraa barana foon sarbaa citeef dorgomuu dadhabe. Atileetiin Itoophiyaa Biraanuu Laggasee illeen tan waliin marroo lammeessuuf maraatoonii Tookiyoo kalee moo'e. Biraanuun maraatoonii kiiloomeetirii 42 wayitana sa'aatii lamaaf daqiiqa shanii fi sekendii kudhanii shaniitti moo'e maraatoonii tanta durii namkum soddoma soddomii shanii caalatti irratti wal dorgoma barana koronaa sodaatanii fi nami akka malee itti diqqaate dorgommii biskileetii afrikaa dabarraa rwaandaatti itti jirani kalee dhumatte natnaayil tasfaayee atileetii asmara atileetii eertiraatti moo'e gamhaanin ammoo itiyoophiyaan gamhaanin ammoo shaampiyoona biskileetii addunyaa baranaallee biyya afuritti jarmanitti jalqabe ammaan tan kalee dhumatte. dorgommiin suniin atileetota dhibba afurii caalatti biyya 45 keessaa walti dhufeetiin irratti wal dorgomu warra achi filameetiin dabre olompikii tookiyoota bar kanaatiif qopheessan dorgommii kalee dhumatte suni neezerlaanditti madaaliyaa saglan argatee tokkeessoo jirti jarman saddeet argattee lammeessoo jirti yuunaayitid isteet greet biriitanii fi greet biriitanii fi deenmaarkitti ittaana warra achi filama akkuma reefu jennee tookiyootti walti deebisanii wal dorgoman. gamhaanin ammoo chaayinaan dhukkub kooronaatiif jetteetiin dorgommii shaampiyoonaa atileetota hasilaa torbaan dhufees guyyaa lamaaf wal dorgoman lakkifte dorgommiin sunin baranaa bitootes bar dhufu bitootes bar kum lamaaf 21tti dabarte. meeksikoo open maqaa dorgommii teenisii dirree addunyaatti dhiiraaf dhiiraan gama dhiiraatiin atileetii biyya speen raafaayel naadalitti atileetii ameerikaa beekamaa taayilar freetis moo'eetiin waancaa fudhate moo'ee irra baay'ee jennaani gammachuufu hin jiru jedheetiin dubbate naadal. dorgommii tana gammaa dubartootaatiin ammoo atileetii british heather watsonitti moo'e gamhaanin ammoo icc t20 maqaa wal dorgommii kirikeetii addunyaati dhiiraaf dubralleen itti jiranii awustiraaliyaa dorgomuu jiran gara dhiiraatiin biyya afuritti wal tafe afrikaan kibbaa paakistaan moote biyya afran wal tafan keessi jirti. dorgommii kilaboota kubbaa miilaa ispaanish laaligaalleetti jiran taphkaleetiin reyaal maadiriid barseloonaa lamaaf duwwaan mooteetiin qabxii shantamii jahaatiin dur jirti baarsaan ammoo lammeessoo jirti namni baarsaan qabdu jajjabaan meesiin barana dhiyootaan keessa goolii gaggalchuulleetti hin jiru dorgommii laaliigaa ammallee tapha gara kudhanii lamaa tafa achiin duubatti abbaan shaampiyoona ta'e wal tafa ispoortiin oduun ispoortii gaggabaabduun tanumaan soraa lafeeti. Takalama sadii afurii maaraatoonii kattaa muurii.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa kibxata borii dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ayyaanni injifannoo aduwaa inni dhibba tokkoof digdamii arfaffaan har'a magaalaa aduwaa bakka pirezidaantiin itiyoophiyaa saalawarqi zawdee argamanitti kabajamuusa mulgeetaa tsibahaa achi gabaasee jira yeroo rakkoottis ta'u lammiiwwan itiyoophiyaa humna alaa dura dhaabbataa akka turan nu agarsiisaa jedhan pireezidaan saalawarqi gabaasa guutuu kunootu jubee dhiyeessa.
gaara solodaa jalatti kan kabajame ayyaana aduwaa irratti kan argaman pirezidaanti saahilawarqi zawdee ayyaanni aduwaa koloneeffattummaa injifachuuf kan ibseef aduun bilisummaa akka ba'u kan godhe jedhan ayyaanni injifannoo adawaa rakkoo keessoo kabroo caalaa walabummaa Itiyoophiyaaf ilaalcha kennuudhaan biyya walaba taate tursuun danda'ameera jedhaniiru. Uummanni Itiyoophiyaa walabummaaf mirga biyyaa ilaalchisee eenyuuf obsan akka hin qabaanne kan agarsiisee jedhan pirezidaant Saalaworq.
በሰው ልጆች መካከል የነበረው የተዛባ መለኪያ
dhala namaa gidduu ka ture madaalli sirrii hin taane gara qixxummaa uumaan badhaasetti haa deebi'u sagaleewwan jedhan akka baay'atan qooda olaanaa kan ofiisaa gumaacheera edaa koloneeffattoota injifachuun ni danda'amaa miira jedhu uumuurraa jalqabe sochiiwwan farra koloneeffattummaaf farri loogii sanyii bakka maratti akka kaka'an taasiseera itiyoophiyaaf uummata ishee immoo fakkeenya ciminaaf guddinaa akka ta'an taasiseera jedhan. injifannoo aduwaa irratti arganneen boonuun keenya sirriidha ka jedhan pirezidaant saahalawarq yeroo ammaa haalonni tokkummaa keenya qormaata keessa galchan jiraachuu immoo hubachuu qabna jedhan yeroo kamiinuu caalaa hafuurri aduwaa haara'uu qaba abbaan biyyummaa keenya innaa tuqamu akka kanniisa gaagurri jalaa tuqameetti tokkummaan ka'uuf ka'uun galaanuuf ta'uu qabaa jedhan.
በታሪካችን በተለይም እንደ አድዋ ባለው ጀግንነት መኩራታችን ተገቢና
seenaa keenya keessatti gootummaa keessumaa kan akka injifannoo aduwaatti boonuun keenya sirriif barbaachisaadha akkuma kanaan haalonni tokkummaa keenya waliin jiraachuu keenyaaf nageenya keenya qormaata keessa galchan akka jiraan beekna ayyaanni injifannoo aduwaa kan waggaa waggaan kabajnu qofaa utuu hin taane hojii keenya guyyuu sirriitti akka geggeessinu kan nu qajeelchu ta'uusaaf itti fayyadamuun nurra jira gootummaa boodatti deebinee innaa rakkoon nurra ga'u yaadannu qofaa ta'uun qabu innumaayyuu har'a yeroo kamiinuu caalaa hafuura aduwaa haaressinee ittiin geggeeffamuu qabnaa jedhan itiyoophiyaan yabala waliin korreedha eenyummaan keenya kan hundaa'e nageenya yabalattii irratti rakkoon ennaa yabalattii mudatu osoo osoo qabnu jedhan pirezidaant sahala warqe ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo tigraay dooktar dabratsiyoon gabra mikaa'el gama isaaniin hawaasinni kamiyyuu bayii tilmaamaan ol ta'e galmeessisuu akka danda'u ta'uusaaf fakkeenya gaariidha jedhan barnoota nuti injifannoo aduwaarraa argan meeshaa jabanaa hidhachuuf dhiisuu loltoonni baay'achuuf xiqqaachuu leenji'uuf leenjifamuu dhabuun dhiibbaa gaariif gaarii hin taane kan ofii isaanii qabaatanis tokkummaaf cimanii uummata yoomiyyuu kan injifannoo gonfachiisu ta'uu kan agarsiisee jedhan gidduu seeninsa alaa ittisuun injifannoo aduwaarraa barachuu qabna jedhaniiru waliigalteen ittisa abbayyaa yeroo ammaa geggeessamaa jirus waliigaltee wucaaleerraa barachuu qaba jedhan.
ሰሞኑ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የቀረበው የውል ሰነድ ቆም ብለን ከውጫሌው
Gidduu kana ittisaa abbayyaa laalchisee kan dhiyaate waliigaltee alaasan dhaabannee waliigaltee wucaaleerraa barannee jechoonni waliigaltee sanarraa taa'anii jiran abbaa biyyummaa keenya abbaa biyyummaa keenyatti ka dhufe akka hin taane sanarras taree kaayyoo siyaasaa bakkaan ga'uudhaaf akka ittiin fayyadamne itti gaafatamummaa guddaadhaan hojjetamuu qaba. Waliigaltee waraanaan nu geesse waliigaltee wucaaleerraa barachuu dhabnee biyyoo miidhame dogoggora sammuu utuu hin taane badii guddaa nama gufachiisu ta'uun oolu.
Ayyaana magaalaa Adawaa keessatti kabajame irratti aangoonni mootummaa sadarkaa olaanaa bakka bu'aan gamtaa Afriikaaf jiraattonni magaalattii argamaniiru.
Ayyaanni kun har'a magaalaa Finfinnee keessattis kabajameera. Waltajjii Minilikitti kan gaggeeffame sirni kun sagantaa adda addaa of keessaa qaba jedha gabaasa Tsahaay Daamxoo ergite kuno.
Yaadannoon injifannoo Adwaa Finfinneetti sagantaa adda addaatiin kabajamee ooleera. Har'a ganama sa'a kudha lamatti Finfinnee gaara Inxooxxoorraa madfiin dhuka'uudhaan kabajni injifannoo Adwaa kan jalqabame. Finfinnee addabaabayii Minilikiitti sirni abaaboo kaa'uu bulchiinsa magaalaa Finfinneef dura taa'aa waldaa gootota Itoophiyaatiin raawwatameera. Yaadannoo guyyaa har'aa ilaalchisuudhaanis itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Awwaqaa Hayilamaariyaam ergaa dabarsaniiru. Abbootiin gootonni lola Adwaa injifachuuf. iccitiin isaanii guddaan wal dhaggeeffachuu fi wal danda'uudha tokkummaa cimsachuunidha kan kiyyarra kan keenya waan jiru dursiisuunidha jechuun dhaloonni har'aa abbootarraa barachuu qabu waan jedhan ibsaniiru.
bara hin qaroomnetti hooggantoonni keenya qarooman abbootiin akaakayyuun keenya addunyaa qaroominaan sadarkaa guddaa irra jirtu halkan tokkoon rukutan har'a akkuma jedhame kabajaan akka ilaalamuuf guyyaa bilisummaa osoo hin taane guyyaa injifannoo kana akka kabajnu kan nu taasisan baay'ee ta'anii garuu akka tokkotti waan dhaabbataniifi. Dhaloonni har'a jiru dhalootaa fi egeree biyyattii caalmaatti ol ka'ee akka ilaalamuuf itti gaafatamummaa dachaa qaba. Gama tokkoon biyya abaabayyuu fi akaakayyuu keenyaarraa bilisummaa ishee eegsisaa irraa fuune osoo hin sarbisiisin osoo addaan hin baasne fedhii keessoon keenya mira tasgabbiin to'annee dhaloota ittaanuuf biyya jabduu kana dabarsuu qabna.
dura taa'an waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootii gama isaaniitiin Itoophiyaan biyya birmadummaa ishii tikfattee biyyoota ollaaf fakkeenya taateedha jechuun tokkummaan humna ta'uu lola adwaa irratti mul'ateeraa jedhan.
ተወራሪው የጣሊያን ጦር ጋራ በአድዋ ተራሮች ላይ ጀግኖች ባደረጉት መሬት አንቀጥቅጥ ውጊያ ላይ
Waraana xaaliyaanii biyyattii weerare waliin gootonni keenya lola jibaataa taasisaniin wareegama bakka bu'uu hin dandeenye kaffalaniiru. gootota qaalii kanneen haga dhumaatti ni kabajnaa ni yaadanna. Gootonni kunneen yeroo sanatti biyyaa fi uummata isaan eeganii asiin akka ga'aniif iccitiin isaanii inni guddaan garaagarummaa keessoo isaanii wal dandeessisanii tokkummaa fi gamtaan walitti hidhamanii biyya isaanii tokkittii taateef waardiyyaa ta'anii. Ammas jibba dhiisuun wal jaalalaan namni hundu. biyya isaaf waardiyyaa dhaabbachuu qaba.
Goototni yaadannoo guyyaa har'aa irratti hirmaatan keessaa dubartoonnis injifannoo adwaa keessatti shoora dubartoonni qaban ibsaniiru. Adda Abbaayinesh Hayilamaariyaam lolli adwaa injifannoodhaan akka goolabamuuf dubartoonni gahee guddaa taphachaa turan jedhan.
Akka haati kiyya natti himtutti gaheen dubartootaa galaa ni qopheessinaa namoota madaa'an ni wal'aannaa kan du'e ni awwaalla akkasumas warri dhiiraa akka boqotaniif uffata isaanii uffannee dhaabannee dabaree eegna naan jette haati koo abbaa koof haati koo wal faana kan isaan duulan an erga alaabaan keenya dhaabateen aduwaatti dhaladhe har'a kan lamaan isaaniifan ba'e.
lola aduwaa irratti goototni maatiin jalaa wareegamanii fi aduwaan injifannoo oromoo ta'uu ibsaniiru ajajaa dhibbaa tolasaa leellisaa waggaa. gootota yaadannoo waggaa dhibba tokkoo fi digdamii afuraffaa adwaa irratti hirmaachuuf finfinneetti argaman keessaati.
Duula adwaa mana biddaa kennanii labsee xilaataa kennanii biyya abbaa isaaniiti hitaraarii abta goorgis wajjini dajjaammaa igarasuuf hitaraarii morodaa hitaraarii irgee gooroo qanyaa lindii bayyuu bunee eebbaa. tolasaa waggaa qanyaa shirranaa guyyaa baran nagaasaa shookichaa giraammash nagaasaa tuujjoo ammi kun biyya isaaniiti halkanii guyyaa mana kan ibiddaa godhanii boollatti galanii alangaan beelaa rukutee biyya abbaa isaanii achitti kan dhumu dhumee kan galu kan tarrafu tarrafee boodatti allaatti nyaattee kan jettee har'a kunoo galata waaqatii nusan mana qaqqabne taabsaa kana kan argine galata waaqatan jedha.
yaadannoon adwaa har'a finfinneetti agarsiisa garaagaraa maarshi baandii akkasumas gogsii fardaatiin dabaalamee haala ho'aa ta'een kabajamaa ooleera gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaayii daamxoo finfinneerra.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduun irra deebiisin dhageessisa dhimma idhaala gabbayaa ilaalchisee walga'ii Itoophiyaan ittiin hirmaanne dhiyeenya gaggeessame jedhame booda ministiriin dhimma maallaqaa yuunaayitid isteetsi ibsa baase Itoophiyaan kan komatte ta'uu sanbata darbe beeksistee turte. Mootummaan keeniyaa lammiilee biyyattii chaayinaa wuhaan keessatti sababaa vaayirasii koronaatiif karaachi itti ba'an dhabaniif akka fala barbaadaa jirtu dubbatti. Ministeerri kaabinee fayyaa keeniyaa mootummaan jara kan achi baasuudhaaf karaa hedduu yaalaa jira jedhanii jiru. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti nama lama irratti argame dabalee koronaa vaayirasii haga ammaatti addunyaa irratti namoota kuma sadii ol qabate ofirraa ittisuudhaaf biyyoonni hedduun carraaqaa jiru. Kooriyaa Kibbaa biyya ishee keessatti namoonni dhukkubichaan haarawaa qabaman dhibba ja'a ta'uu arra beeksistee jirti. Irra caalaa daddabruu vaayirasichaatti kan maqaa dhaaman hoogganaan gurmuu amantii biyyattii tokko dhibee gama isaaniitiin dhufe kanaaf dhiifama gaafatanii jiru jedhamee jira. Aangawoonni biyyattii immoo hoogganoonni gurmuu amantii sun akka vaayirasichi hin babal'anne aangawoota mootummaa waliin hojjechuu dhiisan jechuudhaan akka mannaan lubbuu ajjechaa irratti dhiyaatu abbaa langaa biyyattii gaafatanii jiru. kooriyaa kaabaa har'a misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman lama yaadiidhaaf dhukaastee jirti. Gama tokkoon dhukkuba koronaa vaayirasii daangaa ishee seene wajjin utuu tattaafataa jirtu amma immoo yaalii kana goote jedhamee jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii digdamii lama yookaan kiiloherzii kuma kudha sadiif dhibba torbaaf jaatamii shan irratti meetir baandii digdamii shan yookaan kiiloherzii kuma kudha lamaaf dhibba afur irratti akkasumas meetir baandii soddomii tokko yookaan kiilooherzii kuma sagaliif dhibba afuriif saddeettamii shan irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruun walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.